iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mukadukurikira muri aka kanya tubagezaho ibiganiro mudusange no ku rubuga rwacu rwa facebook na youtube vewa radiyo yacu hano muri studio i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mbaha ikaze muri kiganiro murisanga ku buhanga bw'ibyuma afatanije na kare afatanije na nadia taha uza kwakira telefone zanyu nk'uko bisanzwe mu kanya turabaramukije rero mwese abaduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ni ikiganiro murisanga ikaze mwese uyu nanone ni umwanya wanyu turacyari mu ntangiriro z'umwaka twizeye ko mwasoje neza uwa bibiri makumyabiri na gatatu mukawusoza mu mahoro kandi mugatangira neza n'uyu wa bibiri makumyabiri na kane niba hari ibizazane kandi mwahuriye nabyo mu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu tubifurije ko uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na kane uzababera mwiza muzawuboneremo amahoro n'imigisha twizeye rero ko tuzakomeza kubana kuri radiyo yanyu ndetse no kurushaho kubanogera mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi nk'uko nabibabwiye dutangira nta mutumirwa wihariye ni umwanya twabahaye kugira ngo muze gutanga ubutumwa bwanyu ku bavandimwe n'inshuti cyane cyane abategarugori abakenyezi abakobwa bigeme n'abana b'abakobwa nizere ko bari hafi ya radiyo reka nsabe by'umwihariko abapapa baba bari kumwe n'abana b'abakobwa baze kubaha telefone nabo baze kwifuriza umwaka mwiza inshuti zabo ubwo rero nta sinakwirirwa mbisubiramo abamama namwe muri hafi mubwire abagabo bari kuri telefone ndabizi ko akenshi baba badukurikiye baze kubaha umwanya namwe mutashye inshuti zanyu n'abavandimwe bapapa rero ni mu ntenguhe ndabizeye munyemerere rero mbanze mbifurize mwese umwaka mushya muhire ubucuti rwose mwatugaragarije umwaka ushize no mu yabanje turabashimira kandi twizeye ko buzakomeza no muri uyu mwaka ndetse na nyuma yaho niteguye rero kubaha umwanya mugatanga intashyo zanyu nizere ko muri hafi mwe mwamaze kuduha nomero zanyu abandi namwe mwifuza ko tubahamagara muduhe inomero muraba mugize neza reka rero mbaze nadiya ku murongo wa telefone mbwiye ko hari siriro muvunyi siriro turakwakiriye
muraho neza jeni uraho uraho umwaka mwiza
kuri twese bambi yego twaherukanaga mu mwaka ushize
yego twaherukanaga mu mwaka ushize yego nubwo kandi mbikuye ku mutima mbashimiye yuko mumpaye gutangirana namwe uyu mwaka
areruya nuko nuko ni byiza rwose ye nuko urifuza rero urifuza umwaka mwiza rero yego
halo oui
reka mbanze mbifuriza umwaka mwiza mwe mutwakiriye mwebwe ejeni na nadiya taha na kari siteringi nawe ari kumuhe
wese sindamwumva niyo mpamvu No- nuko ariko ubuhanga bw'ibyuma arimo ku- arimo gukina n'ibyuma kugira ngo amajwi abagereho yego yego komeza rwose na- nawe mwifurije umwaka mwiza
yereka mbavugire rero ntaguciye mu ijambo narabashimiye cyane Mm, bavugire abo ngabo usuhuje kandi wifurije umwaka mwiza mu izina ryabo natwe turakwifurije n'umuryango wawe komeza
murakoze cyane ejo reka mbanze mbashimire ko ejo mwatuzanira na Etienne karekezi akagira n'icyo atubwira we ejo Mhm.
twarishimye cyane nubwo wenda bamwe tutabashije kubona umurongo yego mwarakoze cyane Mhm.
kandi nawe turamwifuriza umwaka mwiza ndamubwira
umwaka mwiza re- umwaka mwiza rero ku banywanyi ijwi rya amerika ndazirikana umugabo witwa jean baptiste nizeyimana na twagireze marcel n'abandi bavandimwe bose bajya batambuka kuri uyu murongo ndabifuriza umwaka mwiza reka ngaruke ku rugo rwanjye umudamu wanjye n'abana bacu mbifurije umwaka mwiza umwaka mwiza ku nshuti zanjye abaturanyi banjye abavandimwe banjye ababyeyi banjye no kwa datakwe na baramu banjye bose umwaka mwiza umwaka mwiza ku bayobozi b'igihugu cyacu guhera ku rwego rwo hejuru kugera ku hasi mu isibo bifurije umwaka mwiza abayobozi ba kiliziya eh, abayobozi ba kiliziya y'u rwanda ndetse no ku isi yose bambifurije umwaka mwiza umwaka mwiza ku bantu uriya mwaka ushize wabagendekeye nabi ndabifuriza kwihangana no gukomera ndahamya ntashidikanya yuko uyu mwaka uzagira impinduka ku buzima bwabo kandi ndabifuriza nabo kuzagira umwaka mwiza umwaka mwiza ku bantu bari buhamagarwe bakaza ku murongo bakagira abandi bifuriza umwaka mwiza ariko abantu barwaye bakomere bihangane nubwo binjiye muri uyu mwaka barwaye bihangane abantu batangiranye n'uyu mwaka bagira ibyaha bihangane bakomere ntabwo ariko bizahora kubaho ni ukwihangana nyine niko bigenda muri ubu buzima nyine Mhm.
hanyuma abandi abantu bose mbifurije umwaka mwiza indirimbo yitwa bonane ni muza kuyibona muze kuyiduha nyine iriya ya- iriya ya ya y'impara mbona ni impara ndaza ndaza kureba ko Eh, nadia ifite hafi eh,
Ye, ngo akana se nako kagira abo kifuriza umwaka mwiza de- kampereze rwose urakoze cyane siriro alo alo wi turabumva mba akana nako Ye.
kagira abo kifuriza umwaka mwiza yego yego niba ari hafi Ni- alo yego yego uraho neza mama witwa nde telefone iracitse reka ubwo tuze kongera kumuhamagara Eh, twakire noneho jean claude ndagijimana
alo muraho neza muraho neza jean claude umwaka mwiza
umwaka mwiza namwe yego yewe abo wifuriza rero
Eh, ndabanza kwifuriza umwaka mwiza umugore wera feresita mama wanjye kongera nkifuriza umwaka mwiza abahungu twabanye twiganye muri univerisite y'i kibungo inatek harimo nambajimana deo gracias nshimiyimana michel na umutoni ejeni ukora mu bitaro bya masaka kongera nkifuriza umwaka mwiza abarimu twakoranye ikibungo kuri gurupe sikurere nyamateke gurupe sikurere kiyanzi nabo twakoranye i musanze gurupe sikurere sentere itamukono by'umwihariko esitoki kongera nkifuriza umwaka mwiza abahungu b'inshuti yanjye baba mahoko i rubavu harimo nsengiyumva vena n'undi bita jean dola pe ndengera abagabo murakoze mu- bakomeze kugira umwaka mushya muheri urakoze cyane nawe na jean claude Yego.
tukwifurije hamwe n'inshuti zawe n'umuryango wawe nawe umwaka mushya muhire ni radiyo ijwi- murakoze cyane yego ni kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turimo kwakira intashyo zanyu noneho twakire by'isi ni by'isi vincent uranyumva ni iby'isi vincent uranyumva reka tube tu twakiriye iri defonse niba vincent atari hafi uranyumva ni Ve- ni Vincent ndakukumva yego yego umwaka mwiza
yego nzana nambo ilidefonse ni Ildefonse yego yego Mhm.
ndi ikirehe yego umwaka mwiza kuri kirenga
yego komeza umwaka mwiza kuri kirisi umwaka kuri- mwiza kuri obama bose barikiriye hano mu mujyi wa nyakarambi baraka nawe arahari nawe umwaka mwiza bazi bose piyeri uri i mahama abanyeshuri bose twiganye muri sinya cmcb rusumo high school habati nawe ari i kirehe tabureze nawe ari hano i kirehe bose ndaba- ndaba- nda- mbifuriza umwaka muto muhire
yego natwe Eh, kandi nyine na- n'abandi bose kuri iri defonsi dushumaye sukuru bose ndabasuhuze ngo ni Ildefonse nde
nzare nambaho nzayinambaho yego yego ye mukomeze namwe kugira umwaka mwiza yego
Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro rero uyu munsi muri isanga ni ikiganiro turimo kubaha ijambo kugira ngo musuhuze inshuti n'abavandimwe turakomeza mu kanya
Hori, horere mama, hora mwiza wanje, hora uhenda hende, takungozerirengi, hora senchuti yanje. hora gashitse kimana yakumpa yirakubona uri naso naso wanyu hora nzokujana iwacu uri naso naso wanyu hora nzokujana iwacu Ora, se mwiza wanje Ora, se nshuti yanje Ora, nkima y'umugamba Yikima ntibatere Ora kanyana kiburundi kikina bagacura Ora kanyana kiburundi kikina bagacura Ora se mwiza wanje Ora se nshuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza ntiwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka ntiwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka Ora, se mwiza wanje Ora, se nshuti yanje Ori, orere mama Ora, mwiza wanje Ora, uhenda hende Nagu, ozerirenge Ora radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakurikiye rero iyi radiyo twongeye tubifurize umwaka mwiza mwe mu cyahagera nifurije imiryango yose ari imaze igihe yubatse n'ikimara kurushinga uyu mwaka rero muzawugiremo inyungu nyinshi um, imigisha mu ngo zanyu imigisha ituruka ku witeka umwaka mushya rero w'amata n'ubuki ndawifuriza kandi bagenzi banjye abo twakoranye n'abo dukorana aho muri hose muzagira umwaka mwiza hamwe n'abanyu ndabifuriza kandi abo duhuriye mu mwuga w'itangazamakuru mwese mugire umwaka mwiza turakomeje rero ku murongo wa telefone noneho twakire alphonse niyongira alphonse uranyumva
ndakumva neza ibugeni umwaka mwiza
kuri twese yego yego ikomeza rero utange intashyo zawe
ok ntacyo ya mbere ndayihera kuri mwebwe munyakiriye murakoze
yego ndatuza na sitafu yose y'ijwi rya amerika kuko dukunda amakuru meza mutugezaho ntacyo ya kabiri nkayihera ku mugore wanjye
yego Muri- Eh, ntacyo ya gatatu ndayihera kuri baramu banjye bari muri muza- muri zambiya Mhm.
Eh, ntacyo ya kane eh, nkayihera ku muryango wanjye muri rusange bwa kuvuga menshi siko kuyamara nta n'ubwo wavuga ngo bose barangiza mushya muhire yego yego alphonse ni umwaka mwiza nawe
yego hanyuma se uwo mudamu wawe muri kumwe ngo umuduhe nawe tuganire
umudamu wanjye yagiye gu- gushaka ibyo abantu bara- ba- ba- ba- barona muri iki gihe Yego.
binabeshejwe no gukora Mm,
yagiye gushaka amaramuko ntacyo rwose umudusuhurize kandi umubwire uti radiyo ijwi rya amerika wakwifurije umwaka mwiza
yego rwose namwe murakoze turabemera cyane kabisa
natwe turabemera kandi turabakunda
yego ni uko Iyi. Ni- ni- urakoze cyane reka noneho twakire na asiteri turi kumwe ni kana turi kumwe cyane Eh, turi kumwe ikaze ku ijwi rya amerika kandi umwaka mwiza
wa twese Mm. urahagana he Eh, nomero zawe ndabona ari muri Ndi- kongo wo kuri Goma Ah, igoma
yego Mm. umwaka mwawutangiye neza
umwaka twawutangiye neza nubwo habayemo aka- akavuyo k'umwanya muto ariko dushimira imana uko byagenze Mm. akavuyo katurutse ku biriya by'amatora se
ya byacutse ku biriya by'amatora bamwe bari bari mu kwizihiza intsinzi ya urg gutsinda amatora abandi bari kwizihiza umwaka mushasha bica bifata- bica bituma hafatwa ingingo zikakaye zituma abantu batishima Mm. ariko ubu nta makesha yaba nta makesha yabaye mu bitaramo nta bitaramo byabaye mu ijoro nta nta n'ibindi ndetse ndetse nta kwidagadura kwari kwari guhagije Yewe, ntabwo mwaryohewe bihagije ubwo ariko turizera ko birimo kugenda bisubira mu buryo
ubu ni sawa ubu ni sawa turadushimira imana Mm. nta kibazo muzidagadura n'ikindi gihe igihe muzaba mufite umutekano mutekanye mumeze neza nta nkomyi zibari hejuru nuko yego Mm, wa- ngaho noneho hifuriza umwaka mwiza abo bateganyije
ya murakoze cyane ubundi bwo ku mazina ku bandi banzi ku izina rya niyukuri asiteri mvuka mu ntara ya bujumbura iyo bita rirari mu gihugu cy'uburundi komine nyamutambo nshaka kwipfuriza umwaka mushasha mwiza muhimire na cyane cyane mbere ku muryango wanje abo tuvukana akantu kavuyemo ndakurikizaho ibibondo byanje bibiri imana ibagirire neza ndabasabira imi- ndabasabira imigisha myinshi iva ku mu- ku muremyi hanyuma nsinzira mu nkambi yo mu rusenda hano muri congo hari umuryango wanjye tutakibonana sinzi ko ariho bakiri sinzi ko bo bagiye ahandi bamwita yozofina ni- ni mama mudogo uyu wanjye n'ibibondo byiwe nabo ndabatahije n'umwaka mushasha kuri we nimba banyumva nimba banyumva buryo buryo bakanshaka tukavugana i tanzania mu nkambi ya nduta ndatahijeyo uwo bita amayubahe vensa naho mwarahebanye igihe kinini muri australia ndabonamo umuyomba w'iwanje ngaimana mugirire neza n'umwaka mushasha kuriwo mu rwanda hariyo pelaji hariyo inosa hariyo abavandimwe uwo bita jerome uwo bita inosa kandi nandabifuriza umwaka mushasha mwiza nsuye mu burundi umuyomba wanje ahari imana imugiriye neza umubosi wanje wa kera yahoze ankoresha bamwita banje yatwiyaga pascal ni enjeniyeri nimba nyumva ndamwifurije umwaka mwiza alexi wo bita mama ntemba nawe imana imugiriye neza ngarutse hano igoma ngarutse hano igoma hari uwo bita safari hari uwo bita terese hari uwo bita mani jackso marke marke ahari nawe namufise ku mutima imana imugirire neza n'umwaka mushasha josephine nawe imana imugirire neza nubwo atumva ikirundi nsasindira ibukavu ibukavu ntafise umugenzi bamwita silveri papaneri imana imugirire neza muri uvira hari benshi benshi ntodondagura ariko ku muntu wese anyumva kandi anzi ku izina rya siteri ndamwifuriza umwaka mushasha uzubabera umwaka w'imigisha umwaka wo kurondera baronka umwaka wo kwishyurwa amasezerano basabye imana murakoze murakoze cyane nawe kandi twizeye ko muri uno mwaka habo bavandimwe udatazi amakuru yabo uzabasha kuyamenya ndetse mukaba mwanavugana kandi twizeye ko bumvise ubutumwa bwawe urakoze cyane kandi ugira umwaka mwiza Ah, ese hari umudamu ukuri iruhande aho ubanza yagiye reka dukomeze n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika noneho twakire david macumi david isumba byose uratwumva
nabumva neza cyane ikaze ku ijwi rya amerika umwaka mwiza kandi
mwebwe namwe murakoze urahagana hehe
neza neza mvuka mu ntara ya bururi muzamuyiza mpagaze mu ntara ya makamba Mhm. mwashoje neza umwaka hanyuma mutangira undi neza
neza cyane aha umwaka twawushoje neza none twakanguye uwundi mbona turi bazima turameze neza n'akarere turimo mbona kamyidoga ihari k'ikirenga turameze neza muri rusange yego imana ishimwe cyane ye ah, wongera ijwi rero noneho wifurize inshuti zawe n'abavandimwe umwaka mwiza
aho murakoze rero reka maze mpere ubwa mbere na mbere umu- ababyeyi banjye n'abo tuvukana batana na ba- mama bari mu ntara y'abururi ndababwire nti ndabakunda cyane rwose ndabifuza umwaka mushasha mwiza ndetse n'abo tuvukana hariho enable hariho felicien hariho delphin eh, hariho dinye hariho felicien patrick na bonere ndababwire nti umwaka mushasha bose david arabakunda cyane rwose neza na neza reka benshi maze afungire mu gisagara cya bujumbura ndahabone bene wacu bahari ndahabone babyaranze usanze hari ndabone sinyorine ndabone fabrice arumere bari ngaho mu kanyasi ndababwiye david arabakunda cyane rwose ndabasiga hafi bari ngaho nyine mu gisagara cya bujumbura ba fororasi ivete ba nadia bose ndazeye ko baranyumva neza na neza rero reka nce maze ngende kuri ba mudogo banjye manze nze ngaha mu gihugu cy'uburundi simbire neza na neza mu gihugu cy'ububirizi rero papa mudogo wanjye umuhungu na- n'umuryango wiwe abahungu biwe ndabona geri ndabona gesa ndabona ager ndabona na akisa ndababwiye ndavuga arabakunda cyane rwose ngaha mu gihugu cy'uburundi nongera muri simbire ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika ntawe papa mudogo nyine hariyo onesiporo n'umudamu wiwe n'abana biwe abana biwe ndabona ndabona yane ndabona ndavuga aragukunda cyane rwose n'abo bivukana bose nti ndabifuriza umwaka mushyashya niba adasumbire ngaho mu gihugu cya australia hariyo senge n'ababyaranjye hariho abana biwe bose ndababwiye nti david arabakunda cyane rwose ndabifuriza nongera ndabifuriza umwaka mushyashya ndetse n'abagenzi bose turi kumwe ngaho i makamba n'abanyumva bose nta kintu kuvuga banzi ku izina rya david isumba byose avuka mu ntara ya bururi ndabifurije umwaka mushyashya umwaka mwiza ubabere umwaka w'amata meza
yego urakoze cyane david somba byose abanyabururi rero n'abahandi mu bice bitandukanye by'u Burundi mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mushya muhire reka twakire noneho Julius ah, s- iri zina ryawe ko rinaniye kurisoma karukiye Julius Julius Julius hanyuma irindi ninde
Ntari.
ntare
Eh.
yego hari indi- irindi wanditse hano ryari rinaniye kurisoma Ubwa mbere ndimo- aho karuciye
Yes.
okay umwaka mwiza rero
Eh, kuri twese.
Ye. nuko uri hehe
Ndi mu gihugu ca Kenya. Mm, Ku murwa mukuru Nairobi niho ntuye.
nuke nairobi se mwatangiye umwaka neza
Eh, twatangiye umwaka neza, twawusoje neza kabisa.
nuka nuka mwabonye akanya ko kwidagadura abigoma batubwiraga ko bo ah, hari akavuyo bitari bimeze neza mwebwe mwabashije kwidagadura
Twaridagaduye akanyama n'agasoda rwose twarakabonye.
nuko nuko ni byiza twizere ko muzakomeza Eh.
kukabona mu mwaka wose no mu mu- mwizakurikira
Eh, niko bimeze kabisa.
Mm. nuko ah, niba ufite madamu wawe cyangwa umushiki wawe cyangwa umukobwa wawe hafi aho ngaho uze kumuma nawe mm, mwihera umwanya nawe tuganire hanyuma ubwo de- uyu ni umwa- ni umwanya wawe noneho wifuriza abantu bawe umwaka mwiza
Ego, na ndabona nta wundi turi kumwe ni njye njyenyine.
Mm, nta kibazo Eh, na eh, nabonyemo mushyiraho ko mukeneye kuramutsa abantu mubifuriza umwaka musha no, no, no gusuhuza abavandimwe bacu bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ndashaka kwifuriza umuvandimwe wanjye busohoka atuye i kigali umwaka mushasha
yego komeza na mush- na mushiki wanje bamwita nyina mwami yiga kuri kaminuza erika nawe ndamwifuriza umwaka musha n'inshuti yanje ndabarishe atuye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisagara ca texas ndamwifuriza umwaka mushasha muhire Ah, ndifuriza muvugizi charles akaba atuye mu rwanda umwaka musha muhire ndifuriza n'ababyeyi banje batuye muri repubulika demokarasi ya kongo umwaka mushasha muhire na barumuna banje umwaka mushasha muhire uzababere mwiza uzababere uwo guhirwa muri byose murakoze cyane turabakunda ijwi rya amerika natwe turabakunda Julius mukomeze kugira ibihe byiza rero
murakoze cyane Eh, umwaka uzababere muhire n'indi yose izaza rwose ye um, siriro muvunyi yari yadusabye indirimbo ya bonane y'impara ah, nadia ntabashije kuyibona none ahangaha ariko mube mwumva ako ngako nako ni akaririmbo keza k'impara Ah, ni ni akaririmbo nako k'umwaka mwi- umwaka mushya mbonane
Bonne année. Tout passe, mais la vie continue. Mon ami, la famille, Nampenda, Gaspard,
Jean-Marie Molato Nasuti pangu ya kae bonane bonane Nasuti élevage Yeah yeah yeah peuple centrafricain Bonane oh yeah Oh la jeunesse oh la jeunesse tous les sportifs tous les sportifs Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année,
bonane nazo tisesikwe bonane na premier bureau kwe bonane na deuxième na troisième bureau muziki ya munala borlami
Nafini kusengeta na baba na mama aita na molinge emuna la bonane Nafini kusengeta na baba na mama aita na molinge emuna la bonane
Tonton Vicky, PDG du Baron Signe Prestige, bonne année. Musique, oh, musique. Issa Banda Simplice. Billy Sena Renoé. Wapili Firme. Alfred Poloko na Bandier. Kitese Alfred. Musique, oh, musique. Rachel Bédéré. Billy Sena Renoé. Tita Samba Solé. Alfred Poloko na Bandier. Super cool. Kamsa.
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Énergie centrafricaine, Enerca.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi dukomeje intashyo zanyu tubonereho akanya ko ku- kwifuriza umwaka mwiza umwaka w'amahoro abayobozi abanyeshuri aho muri hose abarezi abaturindira umutekano ndetse n'abatubungabungira ubuzima mwese umwaka mushya muhire dukomeze rero twakire noneho idirisa abakungu uranyumva
ndakumva neza ndi hejuru ikaze ku ijwi ry'amerika umwaka mushya muhire
imyaka mishya muhire mwese Eh, ndaza kugushimira bijeniya kandi nifuriza umwaka mushya muhire uzakubere n'ibyiza kandi ndifuriza ndifuriza abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika ku- i- i- i- umunsi mukuru w'ubumwe ndizera ko twabanye neza ko twarabyishimiye ndetse n'abatumirwa ba- batu- baciye kuri izo mu- mikoro zose mikoro z'ijwi rya amerika ndifuriza kuzagira umwaka mushya muhire ndifuriza umwaka mushya muhire ingabo zacu kuko zitwaye neza n'ibindi- eh, n'iziri mu butumwa ndazifuriza kuzagira umwaka mushya muhire nifuriza nifuriza abaganga bose kugira umwaka mushya muhire ndetse n'abayobozi bacu bose kugira umwaka mushya muhire nifuriza ndetse ndetse ndetse n'abari mu bitaro bose kwi- mbifuriza umwaka mushya muhire nifuriza umwaka mushya muhire abana banjye keza na diani umuceri wanjye w'amahoro mwagima tuzabana mu minsi iri imbere kandi nifurije abanyamakuru bose bose bo mu rwanda twabanye neza nyine ni aba- ni- ni ab'agaciro twabanye neza ndabakunda ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire ndetse ndetse n'aba- n'inshuti zanjye zose n'abavandimwe bose- banjye bose ndifuriza imyaka mushya abavandimwe banjye bari muri canada no muri amerika ndetse n'iyo mu bufaransa ndetse no mu- no mu shasha n- n'abari muri uganda ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire Eh, nifuriza umwaka mushya muhire cyane cyane abanyamakuru b'ijwi rya amerika kuko baradufashije kuko twabanye neza umwaka wose ndizeza ko muri uyu mwaka tugiye gutangira tuzabana neza nta kiganiro na kimwe gishobora kuza- ku- gishobora kuzacika nyine ni uguhozaho urushinge gatanu kuri gatanu nifuriza bose bose bose bose ni- ni- ni- abantu bose tubana muri gurupe y'ijwi rya amerika bose n'abatega n'abatega amatwi ijwi- ijwi rya amerika bose kuko ndabifuriza kuzagira umwaka mwiza kandi ndizera ko twabanye neza mu biganiro byose byaratunezeze cyane ikintu nabisabira ni uko uyu mwaka nyine twatangiye ni uko tugom- tugomba ku- kunoza ibiganiro byacu ndetse n'abatumirwa nyine mwa- muzadutegurira tuzabakurikiza tuzabumva gatanu kuri gatanu urakoze cyane ndabishimiye cyane bujeniya nyine yego nanjye ndagushimiye idirisa abakungu banyifuriza umwaka mushya muhire uyu mwaka mushya muhire nawe n'umuryango wawe rwose urakoze cyane kuri iyo nkunga utwijeje kandi natwe turabizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubanezeze tubanogere dukurikije ibyifuzo byanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twakire noneho ah, jean claude irindi ndabona ari foden ni foden
ubusanzwe ni jean ni ramahora ni jean claude Mhm. no ku mwaka mwiza guturuka eh, kuri twese Mhm.
namahora ni jean claude guturuka i rurindo yego rurindo muri burega Eh, mbanje kubifuriza umwaka mushya
urakoze Eh, cyane kandi nifurije umwaka mushya abantu banjye bari i kigali harimo nshimiyimana regisi nshimiyimana regisi ntakirutimana emmanuel eh, na namwe ku- mbanje kubifuriza umwaka mushya mwaradufashije cyane mwatugejeho amakuru ku gihe turabashimiye bifurije umwaka mushya muri rusange n'abanyamakuru n'abanyamakuru ba radiyo rwanda bose mbifurije umwaka mushya urakoze cyane nawe turaku- turawukwifurije
Mm, kandi ni ukuri murakoze cyane yego namwe murakoze nimwe nimwe dukorera mudahari ntacyo twageraho ndagushimiye cyane kandi nkwifuriza umwaka mwiza wowe n'abavandimwe bawe radiyo ijwi rya amerika rero ikomeje kuganira n'abakunzi bayo twongera kubashimira inkunga umusanzu wanyu muri ibi biganiro tubategurira buri munsi twongera kwifuriza umwaka mushya muhire abo twagiranye ibihe byiza mu biganiro bitandukanye nk'uko umuvandimwe idirisa abakungu yari abivuze abatumirwa bacu rwose muri ab'agaciro ntacyo twabagereranya mukomeze ku kuba hafi ya radiyo yanyu inkunga yanyu turacyayikeneye kandi mukomeze kugira n'umwaka mwiza twongere rero twakire noneho eh, nsabimana uranyumva halo mwiriwe neza
mukomere mukomere ni umwaka mushya muhire
kuri twese iye urahagana hehe
ndi iburega mu kagari ka taba akarere ka rurindo yego ni nsabimana nde
nsabimana siridiyo seridiyo nsabimana nuko urifuza ku urifuriza umwaka mushya muhire inshuti zawe
Eh, mbere na mbere nifurije umwaka mushya umudamu wanjye bita wambajije imana delphina Eh, n'umukobwa wanjye bita urukundo pascaline nifurije umwaka mushya mushiki wanjye utuye imatimba uwo bita uwingabire donatira nifurije umwaka mushya mushiki wanjye utuye ijabana uwo bita mukarugira alfonsina nifurije umwaka mushya umukecuru wanjye bita mukakamazi donata utuye mu kagari ka karengeri umurenge wa burega nongeye kwifuriza umwaka mushya abayobozi banyobora abakaga- mu rwego rw'akagari nongeye kwifuriza umwaka mushya eh, umuyobozi wacu w'igihugu cyacu nyakubahwa paul kagame nkaba nifurije umwaka mushya abanyarwanda bose muri rusange n'abarimo kunyumva ku murongo murimo gukoreraho rwose twizere ko bagukurikiye n'abo bamama bashiki bawe n'abandi bose usuhuje twizere ko bakumvise Eh, yego umwaka mwiza nkwisabira ariko niba hari umwe muri abo muri kumwe nk'umukobwa cyangwa se n'undi waba niba nta n'umukobwa undi muri kumwe naho mutuhe nta kibazo waguha umuntu w'umusore se nta kibazo nayo mumpa ariko numbonera na- n'abakobwa cyangwa abadamu nawe ura- nabwo urabukoze sibyo
Eh, reka ntarebe
ntabwo bari hafi
Eh, n'abagezeho Eh. nuko
halo muraho neza
yego muraho umwaka mwiza amazina yawe bakwita nde kugira ngo usohuze abantu bawe
amazina yanjye niradukunda purasike yego
ntuye mu murenge wa burega akagari ka taba umudugudu n'ikivomo
yego
nkaba mwifurije umwaka mushya muhire nifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire harimo tuyisabe mara tereza ishimwe niyo gisubizo abambasha imana deresina saba imana siridiyo nshimiye imana utuye mu murenge wa nuza wa kinzuzi nifuriza umwaka mushya umuhungu utatanga imana utuye mu murenge wa kisaro nifuriza umwaka mushya umuhungu wita sibo utuye mu murenge wa kisaro nisingizwe mire aba muri kigali nagira umwaka mushya muhire abaturage bose bari kunyumva kuri radiyo ijwi rya amerika bose mbifurije umwaka mushya murakoze urakoze cyane nawe iradukunda placide ndumva muri kumwe n'abana ariko aho ngaho inyuma
kandi turi kumwe n'utwana twinshi hano turahari ni duto cyane se Turwanya cyangwa ubwatsi bw'amatungo
hari abasho- Ni- ni bato cyane ariko bazi kuvuga bazi kuvuga ni batoya niba hari ushobora kuvuga umuduhe Ha- hari umuntu mukuru muri kumwe muri abo mwifuzaga bifuzaga gutashya
yego reka nze mu- mbaho undi muhere muduhe vuba vuba
Halo, muraho neza
yego, ni umwaka mwiza
yego kuri twese.
utsinze igitego niwe mudamu wa mbere tuvuganye hano ku mu- uno munsi
Yego se, Eh, cyane kandi ari umunsi twahariye abari n'abategarugorira
yeee.
ndagushimiye cyane
Namwe murakoze kunshimira.
Hey, nuko uri- urifuriza ndetse umwaka mwiza banza uvuge n'amazina yawe aho uri
Nitwambaje Imana Delphina. Ndifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire. Nifuriza umuryango nashatsemo umwaka mushya muhire. Nifuriza abayobozi bacu bose kugeza mu rwego rw'igihugu umwaka mushya muhire. Nifuriza umwaka mushya muhire abana banjye. Nifuriza umwaka mushya muhire abanyamutara harimo papa harimo basaza banjye na baramukazi banjye. Nifuriza umwaka mushya muhire n'umuryango wose papa avukamo.
No.
Namwe kandi mbifuriza umwaka mwiza ku ijwi rya Amerika.
Urahoze- urakoze cyane wambaje imana delphine nawe uzagira umwaka mwiza n'umuryango wawe Yego, yego murakoze.
Eh, ariko uzajya ut- ujya- uzajya uba hafi noneho nawe tujye tuganira kimwe n'abandi badukunda kuri radiyo ijwi rya amerika
Nkaya ndabakunda nta kibazo.
nuko nuko natwe turabakunda ye hari undi Yego, usigaye aho murakoze.
hafi se urakoze cyane hari uri hafi aho ngaho Reka mbahe umukobwa, umwana w'umukobwa turi kumwe.
urakoze cyane rwose
Mm. Halo, wi uraho neza
turaho neza.
Eh, umwaka mwiza di witwa nde
Kuri twese ni tw'urukundo Pascaline.
Mm, urukundo pascaline rero nawe turagutomboye nka- Eh.
mu bantu b'igitsina gore
Eh, Eh, urakoze cyane nawe kutwitabira uyu munsi
eh.
ye nuko ufite rero inshuti zawe wifuriza umwaka mwiza
Yego ndazifite.
yego
Mm.
ushobora Mbere kubi- na mbere ndifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire.
yego Na komeza musaza wanjye Shema Patrick.
yego komeza
Na- n'abo tu- n'abo- n'abaturarwanda bose tu- muri rusange Mm, maze- nifuriza umwaka mushya muhire na papa wanjye uwizeyimana emmanuel niradukunda joseline Mhm. Nizeye- n'ineza benita
nizeye ko bakumva ubu ngubu nizeye ko barimo kukumva
yego Mhm. ujya ukurikira radiyo se Ndi- ndi-
yego nuko komeza mbabarire kuba nari ngutiye mu ijambo komeza utashye inshuti zawe
ndifuriza umwaka mushya muhererane na musaza wanjye zerediye merisa Mm, na mama wanjye wambaje umwana delphine Mm, n'abanyumva ku ijwi rya amerika bose rwose bose bose bagira umwaka mwiza
yego Mm. ndagushimiye uri urukundo pascaline sinzi niba hari uwari usigaye aho ngaho hafi cyangwa niba ndi twa kubona ntawe hari uribona- urimo kubona ntawe okay mukomeze rero kugira ibihe byiza eh ndi kubona aje ninde kanze mugure uwo ninduje
hano wi uraho neza
yego ndaho nuko uyu mwaka mwiza witwa nde
Eh, twiradukunda joseline iradukunda joseline ndumva nari Eh, ndumva nari nkumvise mu bo pascaline yari amaze ku kwifuriza umwaka mwiza nawe reka tuguhe umwanya
yego Mm.
Mm, ngo ndifuriza umwaka mushya muhire Mhm.
musaza wanjye musaza wanjye bita baributse manuel utuye mu mutara ndifuriza umwaka mushya muhire musaza wanjye ngana imana
yego komeza
Eh, ndifuriza n'umwaka mushya muhire mungu w'inshuti yanjye utuye mu cy'inzuzi inshuti yawe twizere ko akumva akurikira radiyo ijwi rya amerika
yego nuko twizere ko abyumvise ko umwifurije umwaka mwiza
yego Mm.
Eh, ndanifuriza umwaka mushya muhire mukuru wanjye bita nikuze marie louise mwifuriza na mu- na karumuna kanjye bita ishimwe gilbert umwaka mushya muhire Eh, nifuriza n'umwaka musa- umwaka mushya muhire musaza wanjye bita uwujine majoseph
yego Eh, ndu Hmm?
yego urakoze cyane niba ari abo ngabo wifurizaga kuko we umuntu ntabwo yabavuga bose ngo abarangize
yego ndanifuriza umwaka mushya muhire mama wanjye bita uwimana rose Mhm. muri kumwe Eh, ndumva ari abo muri kumwe si aho hafi arahari oya Eh, nawe?
ntabwo turi kumwe ntabwo muri kumwe umudusuhurize kandi umubwire ko kuri radiyo ijwi rya amerika tubakunda mujye muba hafi
yego nanjye eh, abari kunyumva ku ijwi rya amerika nabo mbifurije umwaka mushya muhire Mhm. ukaba uri iradukunda Eh.
joseline umwaka mwiza mwese
yego namwe Ye-
Mm, ndi kubona nta wundi muntu uhari yego rwose murakoze cyane ubutumwa bwanyu buratambutse Eh, mugire ibihe byiza
yego namwe
Eh, reka tube tubumvishanira aka karirimbo my african queen ngatura aba bakobwa n'aba mama tumaze kuvugana n'abandi kandi turabategereje turacyasigaranye iminota rwose ako karirimbo kabanyure mwebwe by'umwihariko abadamu aba- n'abakobwa aho muri hose my african queen ya two face
the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. They cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, yeah. and that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know. Oh yes, I know. Mm, You are my African queen, and I know. See, I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you. Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen. The girl of my dream, the girl of my dream. where I've never been. Oh, na, na, yeah. Ting-a-ling-a-ling. Oh, la, la, you are my African you are my African queen, girl of my dream. My African, you remind me of a thing. Oh, the African. So black, so beautiful. I love you, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you. Oh, my African
my african queens rero mwese aho muri hose tubifurize umwaka mushya muhire tubabwira ko tubakunda ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi dusubiye ku mirongo ya telefone twakira newton steven muri repubulika ya demokarasi ya kongo wiriwe neza newton newton steven uraho neza
turaho neza kabisa umwaka mwiza
umwaka mushya muhire no kuri mwiza nawe yego yego uri hagana hehe muri kongo neza neza
ndi muri teritware ndi muri groupema ya ndinganor sheferi ya buhavu teritware ya kaleve province ya sud kivu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego nuko aho mumeze mute
aha tumeze neza kabisa imyaka musha twa- twawubonye keretse ibibazo bimwe na bimwe ba- nk'iby'umutekano ariko ubu- ubundi imana ya- yakoze ibitangaza kabisa Mm. Eh, muri kivu y'amajyepfo se mwabashije kwizihiza umwaka mushya muri igoma hari uwatubwiye ko bitabakundiye ariko mwebwe aho ngaho byagenze neza
aha ngaha turi twebwe kabisa tumeze neza umutekano ntabwo ari mwinshi ku buryo ariko eh, turaho rwose nta kibazo urebye abantu bari gusabana bari gufata eh, akanyobwa abantu bariye rwose ntiwareba imvururu mu bantu nizo zitapfa kubura ariko ubusanzwe kabisa nta kibazo nta kibazo mwamaze no kubona n'umu- umuyobozi mushya yamaze gutangazwa
umuyobozi musha w'igihugu ni felix antoine kisekedi kilombo niwe yatowe nka perezida abaturage kabisa bamuhaye icyo cyiherekana yego aho ngaho muri kivu y'amajyepfo wabonye barabyakiriye gute
ibintu by'amatora Mm. Nu- n'uwatsinze
ibintu by'amatora ntabwo byitabiriye cyane ku buryo ntabwo ari cyane ku buryo kabisa ariko abatoye baratoye
nyuma aho amariya amajwi yamaze gutangazwa mwabonye ba- hifashe gute
no urabona felix tshisekedi yatowe n'abaturage kandi ikigaragara ni uko yari afite abatavuga rumwe nawe Mhm.
urabona ko ariwe wari umuyobozi w'igihugu yari afite abatavuga rumwe nawe yego Eh, bahoze bari bateguraga gu- gukusanya abantu ngo bajye mu myigaragambyo ariko ntabwo abantu babakundiye na guverinoma ntabwo yabihaye agaciro Eh, urebye abatavuga rumwe na kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho ni bo batabyumvishe neza ariko abaturage urebye nta kibazo dufite
Mhm. nuko nagira ngo karagaciyemo nagira ngo numve uko aho ngaho mwifashe reka noneho nkwihera umwanya nicyo cyatuzinduye usuhuze inshuti zawe u- wifuriza umwaka mwiza
Eh, murakoze cyane bo eh, u- bwa mbere ndabanza kwifuriza ndabanza gushima imana ko yazatugejeje iki gihe ubwa kabiri nanone nifurize radiyo ijwi rya amerika n'abakozi bayo bose umwaka musha muhire nda- ndifuriza nanone mudamu wanjye jiyela habimana eh, umunsi mukuru mwiza sinakwibagirwa nanone eh, honorable cyangwa se nyiricyubahiro hakizigenda bagerageza ufite ari umukandida mu ba- mu bahagararaga kuba abavuganizi b'abaturage ku rwego rw'igihugu hano muri congo nawe ndamwifurije umunsi mwiza eh, n'umwaka musha muhire Eh, sinakwibagirwa nanone data wacu uri muri eh, alemanye sinakwibagirwa nanone na na mushiki wanjye uri ahitwa luxembourg bose ndabifurije umwaka musha muhire n'abandi bose bari kunyumva inshuti n'abavandimwe n'aba- n'abandi bose ndabifurije umwaka musha muhire Ni- urakoze cyane newton steven nawe umwaka mushya muhire reka dusoreze kuri marcel twagira yezu marcel uratwumva
yego ndabumva kandi ndabaramukije natwe turakuramukije tukwifuriza umwaka mushya muhire twisegura no kuba tutabashije kugeraho amasegonda tusigaranye reka tuyaguharire
Eh, amasegonda nanjye rero ndayakoresha nifuriza umwaka mwiza abantu babiri gusa abo bantu abantu bose b'igitsina gabo bagira umwaka mwiza n'abantu bose b'igitsina gore bagira umwaka mwiza murakoze
utisanga muri abo ngabo
ubwo utisanga muri abo ngabo nabyo ntabwo umuntu amukije yifurije umwaka mwiza abantu b'igitsina gabo n'abantu b'igitsina gore abantu babiri mbese batuye isi umugabo n'umugore aho ari hose yumve ko mwifuriza umwaka mwiza rwose na- ubwo bariyumvise hanyuma ubwo naha kandi dusoreje tubifuriza mwese gukomeza kugira umwaka mushya muhire uzababere uw'amata n'ubuki uzababere uw'imigisha abo twafatanije hano ku buhanga bw'ibyuma nabo babifurije umwaka mushya muhire kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina ry'ijwi ry'amerika tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza
I just wanna be there for you, for you.